Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza inshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriyani itanga ishaka ku nshuro ya mbere mu rwanda hatangujwe igikorwa cyo guhindura amavyigo ku bafise ikibazo cayo muri batatu bahereweko babiri bamaze kuva mu bitaro basubira mu ngo zabo ni ukuri tekereza nari maze umwaka n'amezi ane njya kuri diyarize kumara amasaha cumi n'abiri buri cyumweru urumva rero yuko usibye no kwishyura ayo mafaranga byonyine umubiri wawe birawutakisinda cyane ku buryo ugenda ugahinduka ukirabura ugasanga umeze neza nta mbaraga ugira ntacyo
uyu ni umwe mu bahinduriwe amafyigo impande zishamiranye mu ntambara ibera muri sudani zemeranije guhagarika intambara iyindi minsi itanu inyuma y'uko ibitero by'indege z'intambara ku mugwa mukuru Khartoum biteye abatari bake bagira amakenga niba inzira y'amahoro ishoboka indege z'intambara za Ukraine zitagira abadereva zarashe i Moscow umugwa mukuru w'Uburusiya kuri uyu wa kabiri aya makuru hamwe n'ayandi twayabateguriye ntihagire aho muja ni mu kanya ayo makuru yose rero reka tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi impande zishamiranye mu ntambara ibera muri sudane zemeranije guhagarika intambara y'indi minsi itanu inyuma y'uko ibitero by'indege z'intambara ku mugwa mukuru i Khartoum biteye abatari bake kugira amakenga nimba inzira y'amahoro ishoboka Geoffrey Mutagoma haraduha idonido Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byafashije impande zombi mu masezerano yo guhagarika intambara bimaze igihe bikurikiranira hafi ibibera muri iki gihugu ku wa mbere nimugoroba nibyo byatangaje ko impande zombi zemeye kongera igihe cyo gutanga agahenge kagamije korohereza abakora ibikorwa by'ubutabazi kugera ku babukeneye ibyo bihugu uko ari bibiri bivuga ko nubwo aya masezerano atubahirijwe uko bikwiye iby'uruburaburizo habayeho agahenge katumye abagera kuri miliyoni ebyiri bahabwa imfashanyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam ryatangaje ko kuva ku wa gatandatu ryashoboye gutanga imfashanyo y'ibiribwa mu murwa mukuru Khartoum kuva iyi ntambara yatangira abafite amakuru yimbitse ku byerekeye imishyikirano baravuga ko amasezerano mashya impande zombi zemeranyije ateganya uburyo buhamye bwo kwirinda ubushyamirane bushya mu masaha make mbere y'uko amasezerano ashyirwaho umukono abaturage bavuze ko habayeho imirwano hagati y'impande zombi mu mijyi minini ya Khartoum Omdurman na Bahri
arakoze Geoffrey Mutagoma uburusiya bwasohoye impapuro zo guhagarika umwe mu basenateri bakomeye bo muri leta zunze ubumwe za amerika Lindsey Graham Thomas Kamirindi arabandanya iyi nkuru mu cyumweru gishize senateri Lindsey Graham yari i Kiev nyuma y'ikiganiro yagiranye na perezida Volodymyr Zelensky perezidanse ya Ukraine yasohoye amashusho ya videwo aberekana bombi bari kumwe na Graham avuga ati abarusiya barimo barapfa inkunga ya gisirikare amerika iha Ukraine niyo mafaranga meza dukoresheje kuva twabaho byarakaje cyane uburusiya urwego rw'uburusiya rw'ubugenzacyaha bwafunguye anketi naho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'uburusiya yatangaje kuri uyu wa mbere ko yashyize Lindsey Graham ku rutonde rw'abanyabyaha bashakishwa ariko ntivuga ibyaha uburusiya bumushinja amaze kubyumva Graham yanditse kuri Twitter ati kumenya ko kwitangira Ukraine byarakaje uburusiya umuranduranzuzi binteye umunezero utagira urugero sinzahwema guharanira ubwigenge bwa Ukraine kugera igihe buri musirikare wese w'uburusiya azaba yirukanwe ku butaka bwa Ukraine nakiriye nk'umudari w'icyubahiro impapuro z'ingoma ya Putin yamunzwe na ruswa kandi idafite umuco n'ubupfura Lindsey Graham n'uwo mu ishyaka ry'abarepubulikani ni senateri kuva mu bihumbi bibiri na gatatu yungirije umuyobozi wa komite ya sena igenzura inzego z'ubutabera arakoze thomas kamirindi handi naho indege z'intambara za ukraine zitagira abadereva zarashe i Moscow umugwa mukuru w'uburusiya kuri uyu wa kabiri ni inshuro ya mbere ukraine ikoze igitero nk'iki ku butaka bw'uburusiya naho bwigeze kuvuga ko hari ibitero yakoze ku butaka bwabwo Geoffrey mutagoma harabandanya inkuru umwe mu banyapolitike b'uburusiya yavuze ko iki gitero ari icya mbere kuri uru rwego kibaye muri iki gihugu kuva intambara y'isi ya kabiri yarangira ukraine yagabye iki gitero mu gihe uburusiya bwari bumaze kurasa ikivu umurwa mukuru wayo ku nshuro ya gatatu mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane iki gitero Ukraine yagabye ku murwa mukuru w'Uburusiya kibasiye ibice bituwe n'abaherwe harimo uburengerazuba bw'umujyi wa Moscow aho Perezida Vladimir Putin n'ibindi bikomerezwa batuye nyuma gato Perezida Putin yakiriye raporo kuri icyo gitero nk'uko bitangazwa n'umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko bwarashe cyangwa bukayobya indege umunani zitagira abapilote zari mu zagabye icyo gitero ariko umuyoboro wa telegram ufitanye imikoranire n'inzego z'umutekano wo watangaje ko icyo gitero cyagabwe ku burusiya cyarimo indege zigera kuri makumyabiri n'eshanu umukuru w'umujyi wa moscow yavuze ko abantu babiri bakomerekeye muri icyo gitero mikhailo podolyak ukora muri perezidansi ya ukraine yavuze ko ukraine nta ruhare yagize muri icyo gitero cyagabwe i moscow ariko avuga ko banejejwe no kwirebera aho bishya bishyira no gukeka ibizakurikiraho mu ntangiriro z'uku kwezi indege ebyiri zitagira abapilote zaturikiye hejuru ya perezidansi y'uburusiya bwavuze ko icyo gitero cyagabwe na ukraine kigamije guhitana perezida putin uburusiya bwo muri uku kwezi gusa bumaze kugaba ibitero kuri ukraine inshuro cumi n'indwi zose akenshi bikozwe mu ijoro ukraine ivuga ko ibisasu yahawe na amerika bikingira za misile bikora neza ijana ku ijana ku buryo igihe cyose bitumwe mu kirere bibasha gushwanyuza misile z'uburusiya byoherejweho
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi abakozi bagenzi bacu bayadushikirije muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda leta y'u rwanda iranegura amajambo y'umuyobozi mukuru w'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere ku isi usaid samantha powers yasabye u rwanda guhagarika gushyigikira umugwi w'abagwanyi ba m23 urwanya ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuvugizi wa leta y'u rwanda yolande makolo aravuga ko amajambo y'umukuru wa usaid yirengagiza imvano nyakuri y'umutekano muke ni ingaruka zawo Geoffrey Mutagoma arabitubwira abinyujije ku rubuga rwa twitter umuvugizi w'u rwanda atangaje ibi nyuma y'amagambo umuyobozi mukuru w'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid samantha power yasohoye mu itangazo avuga ko atewe impungenge n'umubare wiyongera buri munsi w'abana n'abagore bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri repubulika ya demokarasi ya kongo avuga ko nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abaganga batagira umupaka intambara hagati ya leta ya kongo n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu imaze gukura mu byabo abagera kuri miliyoni imwe kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize avuga ko abagore n'abana babarirwa mu bihumbi bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi bakagurishwa nk'indaya n'abantu bivugwa ko bafitanye isano na guverinoma ya kongo muri iri tangazo avuga ko intambara ya m makumyabiri na gatatu yatumye ibintu byinshi birushaho kuzamba mu burasirazuba bwa kongo cyane cyane mu ntara ya ituri yibasiwe n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo kodeko na adf izwi nk'ishami ry'abarwanyi ba kisilamu rifite ibirindiro muri kongo Samantha Power muri iri tangazo avuga ko ari ngombwa ko u Rwanda ruhagarika gushyigikira umutwe w'abarwanyi ba M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko agasaba na leta ya Kongo gushyiramo agatege ikarengera abaturage bayo Yolande Makolo uvugira leta y'u Rwanda yatangaje ko imvugo nk'iyi ica ku ruhande imvano nyakuri y'umutekano muke n'ingaruka zawo harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'indonke zibishingiyeho yavuze ko ibyo Samantha Power yavuze byerekeza ikibazo ahandi akabaza ati kuki atavuga ku mvugo iriba urwango n'amacakubiri bikorwa n'abanyapolitiki ba Kongo n'imiryango itagengwa na leta kuki atavuga ibitero bikomeye bigabwa ku banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi babica bakica n'inka zabo leta y'u rwanda ivuga ko hari abanyekongo bambuka umupaka buri munsi bahungira mu rwanda ariko guverinoma ya kongo igaterera agati mu ryinyo kuri iki kibazo ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo ni kimwe mu bimaze igihe kirekire bitabonerwa umuti urambye nubwo ibihugu by'amahanga bidahwema kubivugaho abahanga mu bya politike bavuga ko inyungu n'uruhare rw'ibindi bihugu muri iki kibazo biri mu bituma gikomeza kuba ingorabahizi urakoze geoffrey mutagoma turacari mu rwanda ku nshuro ya mbere mu rwanda hatangujwe igikorwa cyo guhindura amafigo ku bafise ikibazo cayo muri batatu baherewe ko babiri bamaze kuva mu bitaro basubira mu ngo zabo umurwayi wijwi umuvuganyi n'ijwi ry'amerika uwavuganye n'ijwi ry'amerika yatangaje ko anezerejwe no kubaho mu buzima butifasha amamashini mu kunyungura amaraso yiwe asumta kaboyi adufitiye inkuru y'imvaho mu cyumweru gishize nibwo mu bitaro byitiriwe umwami faisal habaye igikorwa cyo gusimbuza impyiko ku barwayi zangiritse ni igikorwa kibaye bwa mbere mu rwanda ndetse no mu karere rurimo ni igikorwa cyakozwe n'abaganga b'abanyarwanda ku bufatanye n'abaganga baturutse muri leta zunze ubumwe za amerika muri kaminuza ya michigan abarwayi batatu nibo batangiriweho nyuma y'icyumweru umurwayi wa mbere abazwe ijwi rya amerika ryasuye abo barwayi ku bitaro bya faisal aho babagiwe muganga sendege auguste ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri ibi bitaro atangaza ko babiri muri batatu babazwe bamaze gutaha kandi bameze neza uyu munsi tuvugana baba batanze impyiko uko ari batatu abo bose baratashye baravuwe barataha barazitanze turabakurikirana nyuma yo kuzitanga noneho baratashye ndetse n'abazihawe babiri kuri batatu bamaze gutaha ngira ngo dusigaranye n'umwe nawe nuko twari mukoreye kuwa gatanu icyumweru gishize turacyamureba ariko nawe turatekereza yuko ashobora gutaha vuba ariko gutaha ni kimwe ariko ubwo ngubwo tubaha gahunda ko nyuma y'icyumweru bagaruka kureba abaganga kugira ngo turebe uko bameze cyane cyane abazihawe abazitanze bo tureba uko igisebe kimeze niba cyakize neza abazihawe hari imiti bakomeza bafata no kureba ko impyiko zafashe kugeza uwabaye wa mbere mu gusimburizwa impyiko yamaze gusezererwa mu bitaro navuganye nawe kuri telefone ari we mu rugo ambwira ko yamaze koroherwa ndetse yari mu twitozo ngororamubiri duto ibyishimo byari byinshi kuko atazasubira kwifashisha imashini ziyungurura amaraso mu buzima bwe ngaho n'ubu ngubu aho washatse ko tuvugana narimo ngendagenda hanze hano kugira ngo kugera nabyo biba byiza kuko bigufasha kugira ngo amaraso yawe adakorotinga ni ibintu mbese ibyo by'abaganga bagiye batwigisha ibyo tugomba gukurikiza ni ukuri tekereza nari maze umwaka n'amezi ane njya kuri diyarize kumara amasaha cumi n'abiri buri cyumweru urumva rero yuko usibye no kwishyura ayo mafaranga byonyine umubiri wawe birawutakisinda cyane ku buryo ugenda ugahinduka ukirabura ugasanga umeze neza nta mbaraga ugira nta kiromba kandi uhora buri kanya ufite risiki yo kurwara akantu ako ari ko kose kubera ko imineke zawe ziba zaragabanye rero ko wamaze icyumweru nagiyeyo njyewe simbizi nawe ni ukuva kure rwose ubuzima ukajya ubuntu abaganga bemeza ko nubwo abahawe impyiko byagenze neza ndetse bamwe bakaba baramaze gutaha basabwa kujya baza kwa muganga kenshi gukurikiranwa nubwo tubapima tukavuga ngo abantu barahuje kanaka ashobora guha impyiko runaka ariko ntibikuraho yuko umubiri w'umuntu iyo udatanze iyo miti ituma umubiri w'umuntu utarwanya iyo mpyiko kuko umubiri w'umuntu urareba ukavuga ngo aha uru rugingo si urwanjye ugatangira kurwanya urwo rugingo ariko hari imiti tubaha kugira ngo nibura zifate ku buryo iyo miti tugenda tureba ko bayifata neza ndetse tugapima no mu maraso urugero rw'iyo miti aho igeze yego ayifata igihe kirekire muganga sendege asobanura ko itegeko riteganya ko umurwayi azajya ahabwa impyiko no mu muryango we itegeko rigena imikoreshereze y'ingingo z'umuntu n'uturemangingo ryatowe mu ntangiriro z'uyu mwaka leta ivuga ko rizafasha abarwayi bajya mu mahanga gushaka serivisi zo guhabwa impyiko n'umwijima n'izindi ngingo kuzibonera imbere mu gihugu bamwe mu barwayi b'impyiko bakiri ku mashini ziyungurura amaraso bagaragaza impungenge kuri iri tegeko ikibazo dufite barimo baravuga ngo ni ukuzana umuntu mufite icyo mupfana abantu muri iki gihugu habayemo jenoside hari umuntu uba uri nyakamwe udafite umuryango udafite umuvandimwe rero abo abo bavandimwe ntabwo yababona ni ukujya badufasha ukabazana n'inshuti ikaguha impyiko muhuje gurupe sante nta n'indwara afite babona ko ari ngombwa ko yayigura muganga sendege yasobanuye impamvu uzajya atanga impyiko akwiye kuwo mu muryango iki gikorwa cyo gutanga ingingo iyo gahunda igitangira tugomba kuba twizeye neza hafi ijana ku ijana ko umuntu atanze urugingo rwe cyane cyane nko ku byerekeranye n'impyiko ku bushake bagira ngo mwumvise n'ahandi bagurisha ingingo kugeza ubu iyi gahunda abaganga bavuga ko izagabanya ibiciro byatangwaga ku barwayi urugero kujya mu gihugu cy'ubuhinde byasabaga umurwayi amadolari ibihumbi makumyabiri ni ukuvuga agera kuri miliyoni makumyabiri n'eshatu mu mafaranga y'u rwanda aya yabaga ari ikiguzi cy'ubuvuzi gusa hatari itike y'indege n'ibizatunga umurwayi n'umurwaza ku bitaro bya fayisari bo ikiguzi kizagenda ku basimburijwe impyiko ndetse no kumukurikirana ni amadolari ibihumbi cumi na bitanu ni ukuvuga agera kuri miliyoni cumi na zirindwi mu mafaranga y'u rwanda minisiteri y'ubuzima itangaza ko iri mu biganiro n'ibigo by'ubwishingizi ku buryo bizajya byishyurira umurwayi amafaranga asabwa iyi minisiteri ivuga ko mu myaka irindwi ishize u rwanda rwohereje abarwayi mirongo itandatu na barindwi mu bihugu byo hanze cyane cyane mu buhinde bituma leta yishyura amafaranga agera kuri miliyoni magana cyenda asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
amakuru kuri radiyo ijwi ry'amerika arabandanya dukubitire muri tanzania leta ya tanzania ivuga ko abanyeshuri barenga gato igihumbi ku bagera hafi ibihumbi mirongo ibiri ari bo bonyine amashuri y'intango bayarangiza eh, bakabandanya mu yisumbuye mu nkambi za nduta na nyarugusu hafi buri mwaka Jeves- james joven yadukurikiraniye iyi nkuru Ibyo bitigiri byemezwa na Bwana Sudima Kibasi, umuyobozi yashinzwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania. Yabivuze kuri iki cyumweru ubwo yasozaga inama zitandukanye zo guhimiriza impunzi gutaha. Amaze iminsi akorera mu nkambi za Nzuta na Nyarugusu. Bwana Makibasi yashimangiye ko imibare yavuye mu ibarura rusange ryakozwe na leta ya Tanzania ifatanije na aseri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yerekana ko abanyeshuri baheza amashuri yo mu ntango batazi gusoma no kwandika bagera ibihumbi minani magana icyenda mirongo ibiri n'umwe aba avuga ko iyo badakomeje amashuri benshi barimo abakobwa barongorwa batarageza igihe abandi bakajya gushaka imibereho mu bindi bisagara bya Tanzania kubw'iyo mpamvu leta ya Tanzania ikomeje imigambi yo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihe Sudi Mwakibasi avuga ko ababyeyi bahinduye inkambi nk'ikirindiro cyo kubyara abana bazoteza imiryango n'igihugu ibibazo bikomeye mu myaka iza mu gihe bataye ibyigwa ni kwamba wakimbizi kutoka Burundi, nyie akina baba na kina mama, mmeshindwa kabisa malezi ya watoto.
abagore n'abagabo kuva mu burundi mwananiwe by'ukuri igikorwa cyo kurera abana amajana umunani na mirongo icyenda n'umunani nibo banyeshuri bari mu mashuri yisumbuye Hii manake nini?
iki gisigura iki Watoto wote hao wanaomaliza shule za msingi wanakwenda wapi?
abana baheza amashuri y'intango baca baca he Sudi Makibasi avuga ko leta ya Tanzania ikeneye kubona impunzi zose zitahuka kugira abanyeshuri bose baje gufashwa na leta y'igihugu cyabo mu gihe ababyeyi mu nkambi bananiwe gukingira agateka k'umwana no kubashikana ku kazoza kabo keza gusa bamwe mu banyeshuri mu mashuri yo mu ntango mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bo babyakira mu byiyumviro bitandukanye basanga igituma badaheza amashuri ari ukubura ibikoresho bya nkenerwa ubukene bugaragara mu miryango no kuronswa imfashanyo z'intica ntikize mu gihe icyatumye bahunga kitarakemuka kugira batahe kandi hariho abanyeshuri batanguye guheba amashuri kubera ubukene baba babu- baba bafise mu- mu kibano cyabo nashanye yo kuburira amakaye nkandika ku pa- ku mpapuro bya mu ma exercice nkandika ku mpapuro ibindi nabyo amanota nkaburaho ndayandika naho byoshitse abavyeyi bakaja kurondera iduhera mu kijiji ntibikunda baca bagira ingorane aha naho mu nkambi ayo masoko barayugaye urumva n'ibibazo nyine duhura twebwe twiga mu mashuri uretse ibyo bwana sudi makibasi avuga ko leta ya tanzaniya mu kwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka turimwo izofata ingamba nshasha zo gutahukana impunzi z'abarundi zidashaka gutaha ku bushake mu gihe shirahamwe mpuzamakungu yita ku mpunzi haseri ryongeye amafaranga ryahora ritanga ku mpunzi zisubiye mu gihugu gushika ku madolari majana abiri ku muntu umwe Mwezi wa kumi na moja sio mbali, ukwezi kw'icumi n'arindwi ni kuri kure ambapo yatatoka maazimio mazito naho bazafata ingingo zindi zikomeye kuko nababwiye nti aya mahera yarasabwe kugira ngo ahabwe impunzi leta ya tanzaniya yemeza ko mu nama iheruka kuba mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimwo hagati yayo leta y'u burundi na aseri basanze ata kibazo na kimwe kikihari cyotuma impunzi ziguma mu buhungiro ari nayo mpamvu imigambi yo gutahukana impunzi zose iriko irakorwa kugira batahukanwe byanse bikunze gusa impunzi iminsi yose zitakamba zisaba amategeko mpuzamakungu agenga impunzi gukurikizwa nk'uko bisabwa kuva mu ntara ya kigoma iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika urakoze jim joven kuri iyo nkuru ku nshuro ya mbere uburundi bwararonse ubwato bunini butwara abantu n'ibintu bukorewe muri icyo gihugu ubu bwato bwitwa mv musumbal abahinga bakoze ubwo bwato bwakorewe mu- ku butaka bw'uburundi barimwo abava mu burundi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri kenya mu buhindi no mu buholande uwo mugambi wiyumviriwe gute watanguye ryari utwo tubazo turi mu- muri mutwo elvis hatungimana hari mu baganiriye na mugenzi wacu diane ninahazwe mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda ibihumbi bibiri na mirongo ibiri niho biyumvirwa icyiyumviro tugishemu ngira haba harimo ibintu byo gutumako ibikoresho bidafata umwanya mutoyi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kiza covid 19 ntibyari byoroshe duca dutangura kubwubaka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kwa gatandatu ubu rero akaba ariho dushoboye gushyira mu mazi umuntu atarabona ubwato musumba emva ah, turamutumiye aje ku rubuga rwacu rwa facebook ariyo vowa radiyo yacu aburabe twashize ko videwo twabihawe uruhusha na ba nyenebwo ariko elvis nk'umuntu ariko aratwumva ashaka kumenya ati musumba busa gute bungana gute ugenekeranije busa gute ubwato mv musumba a burera buriko ikimenyetso buranditseko mv musumba a nk'uko eje kubivuga bukagira na couleur ya gris ni ubwato bunini ugereranije n'ubwato n'ayandi mazi dusanzwe dufite ngaha ku ku kiyaga ca tanganyika nuko reka ah, ndaza kugaruka gato ndakubaze eh, ibindi bitandukanye ku kungene ubandanye tugenekeraniriza ubwo bwato ariko m- kugira ngo sinisangize ijambo mbanze nakire abakunzi b'ijwi ry'amerika bafise utubazo bakubaza turahera kuri richard richard ikaze ku ijwi ry'amerika ni mu gisagara cya bujumbura Mhm. akabazo kawe ku bwato mv musumba a buca butangwa gukora ubu cyangwa biracagira ese biracyapima
Eh, ubwato bwaragiye mu mazi nivyo ariko ntiburatangura gukora ariko vuba cane buratangura gukora kubera hariho ibikorwa by'ibanze kubusabira impapuro zemera yuko bushobora gutwara ibidandazwa y'amaassurance harimo amasertifika atandukanye ndizera neza yuko vuba cane ubwato bwacu buzatangura gutwara ibidandazwa muri ako kiyaga ca tanganyika urakoze cyane twakire na ah, eloge eloge ikaze ku ijwi ry'amerika mu gisagara cya bujumbu Mhm. akabazo kawe kwa elvis wo mu bwato mv musumba a ubwo bwato buzaba bwerekeye kuja muri east africa canke buzo- buzogenda no mu bindi bihugu uzokorera na cane cane mu bihugu vy'u Burundi Tanzania RDC na Zambia twakire na jean mugisha ku yundi murongo wa telefone jean mugisha ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane muhererega mugisha zambiya rusaka zambia rusaka ngira ngo musumba a izobashikira bukebuke akabazo kawe kwa elvis uhereye ku co nagomba mvuga ahubwo igende iki gihugu ca zambia ndakibayemo mazogira ingendo zitari nke zo mu- mu burundi n'ino uravye urugendo dufata urugendo rwo kuva ino duciye n'imodoka tugaca muri tanzania ni urugendo rw'iminsi ari munsi y'ine kandi n'urugendo ruba ruruhije ibi rero mu burundi hari hasanzwe ubwato bwa kongo bwashobora kuzana abantu muga benshi baca mu kinyegero bakava aho bita impurungu zambia bakaca baca muri kongo bakungukira bubwira kenshi baca bajabukira mu kibitoki niho baca bajabukira umva imigero ntiba ari ibintu byemewe n'amategeko rero ku kivuko cya bujumba je nahaciye muri hari demiri dizinefu naho nyine twaza bidaciye mu mategeko mbe sinzi ko waba amafise uruhusha rwemera abantu ko bafata ingendo za zambiya mu mu burundi nagomba ndamubwiye ko ngira niburi buri ku munsi hari abantu baba barenga nk'igihumbi bafata urugendo rwa zambiya n- n- no mu burundi rero aba bantu sinzi ko baba barabiyumviye ko bagasaba uruhusha ni iteka kuri twebwe ahubwo kuri uru rugendo twaba dufata dukaca za tanzaniya ni ahantu hagoye urara mu mashyamba murara- mu bwirara muragenda si urugendo rw'isefu muri make aduha umuco hama ndanakeje n'igihugu cy'u Burundi ko n'iteka ngira twatewe mubwishami arakumva twarabiyumviriye ko cyane twariyumviriye ku ngenzi ziva ngaha i bujumbura zija mu bihugu duhana bihana urubibe n'ikiyaga ca tanganyika ni naco gituma twashizemo ico gisata co kunguruza abantu dukoresheje ubwo bwato ariko nagira ndamumenyesha yuko ah, mu gisata co kunguruza abantu Eh, mu bihugu hariho impusha zisabwa hariho impusha zisabwa n'ushaka kugira voyage yiwe kugira urugendo rwiwe hariho ukuntu biba bitunganijwe nimba ari mu makonsere nimba ari mu ma ambasade ariko twebwe ku muntu akwije ibipapuro nagira namumenyeshe yuko twe natwe tuba dufise impusha zikwiye kugira dushobora gukunguruza izo ngenzi ariko tuzokunguruza ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko twakire na um, emmanuel emmanuel ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane ndi i kigali mu rwanda akabazo nabaza umutumirire ese ubwo bwato bwaba bushingiye kuri leta niyo yashoyemo amafaranga kugira ngo ubwato bukorwe cyangwa se ni- ni nka koperative y'abashinzwe gutwara abantu mu mazi kugira ngo twumve ko bitazagorana kubona ibyo byangombwa bindi biza- bibasaba gukora kuba gukorera mu burundi muri ayo mazi nicyo kibazo nabazaga elvis ndagusubije mikoro n'ijambo ubu bwato ni ubw'abagwizatunga eh, ku kijyana iby'ukoroherezanya nibaza yuko eh, biri mu migambi leta yashize ko twiyohite cyane rwose Ah, ni ukuvuga ko leta nta na ga- nta na bimwe twita ga porusantaje na gatonya ibifisemo ga elvis ubwato ni ubw'umugwizatunga Mhm.
asanzwe ari afite n'ayandi masosiyete ngaha i burundi Mm.
amasosiyete menshi ahurikiye mu mu ishyirahamwe musumba ording iyi musumba ording irimo amasosiyete menshi y'umuntu yitwa mugwizatunga yitwa uyiragiye francois twakire na norbert ku yundi murongo wa telefone ni norbert ikaze ku ijwi rya amerika
muraho neza yego turakomeye uherereye hega norube ndi mu rwanda em, mbere na mbere tubanze tumushimire ibisobanuro byiza ari gutanga kuri ubwo bwato ariko se njye mwibaza kugira ngo ubwato bubashe kuba bwatwara ayo matoni cyangwa se abantu Eh, ni irihe suzuma ribanza gu- gu- gukoreshwa kugira ngo iyo mitwarire yajyamo ikindi kibazo cya kabiri mwibaza ni se ubwato bushobora wenda kumara imyaka ingahe ni urugero wenda ni ni icumi eh, wenda Iki- icya gatatu nkabaza ni se ubwato mu kubukora hari- hari abanyagihugu bemerewe kubukora cyangwa se gutumizwa imahanga nk'uko wenda umuntu ashobora gutumiza imodoka amasuzuma aba kuva mugitangura kubwubaka kuko hariho abahinga babijejwe hari ibisata bibijejwe hariho igisata ca autorite maritime kiri ngaha i bujumbura ngaha muri iki gihugu cacu ico gisata gitezwa kuba inspector gusuzuma ku etape par etape ku rugero urwo arirwo rwose ingene inyubako ziriko ziragenda ingene eh, ibikoresho mushirako ingene bimeze ingene biri biri certifiye yabajije eh, umuntu ashobora kubaka ubwato uwo ari we umuntu wese yumva umugambi arashobora kubwubaka oya reka tuvuge kuri musumba reka tuvuge kuri um, mv mv nguma avuga ngo mv mv musumba a bwubatswe n'abandi mv musumba eh?
Mhm, ni umugambi w'umurundi mhm. umugambi ni umurundi ababwubatse ababwubatse ni expertise yo hanze Expe- nta murundi arimwo yashize ko agatoke mu kubwubaka gusakara gush- barimo Mhm, barimo mhm.
mugabo novuga yuko kujya umuntu ariko arubaka inzu harabaho umu enjeniyeri hakabaho ushako ama amatafari hakabaho abavoma hakabaho ariko nabamenyesha yuko le poste cre zaba zifishwe zifishwe na expertise importe kubera ngaho i burundi wacu atari twari dufise yego Ah, nimba atari ibanga ah, abo banyamahanga bashizemwo ico ise expertise ubuhinga bwabo bava mu vyahe bihugu Eh, hariho abava mu gihugu kibanyi ca kongo bamaze kubaka amato atari make ku kiyaga ca kivu ariho expertise muri kenya akoze mugenzi wacu diane ninazo yateramishije icyo kiganiro u- murashobora kuronka u- icyo kiganiro cyose kuri site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka mubandanye umwumviriza radiyo ijwi ry'amerika mwakoze ndashimiye nadia ataha mu buhinga bw'ibyuma namwe mwese mwaduteze amatwi